kuri radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda turi kuwa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka na video niyo ngabo ikaze mwese ku ijwi rya amerika
niba ushaka kohereza ibintu bya miliyoni ijana kugira ngo uzabone umuntu utera inkunga muri iyo porogaramu hano mu rwanda biragoye niba waka inguzanyo ya miliyoni ijana ugomba kubereka ingwate ya miliyoni nk'ijana na mirongo uyu ni umucuruzi mu rwanda agurisha ibintu mu mahanga avuga ku ngorane zijyanye no kuronka ingurane ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimo ayajyanye n'isanganya y'indege y'abarusiya yabereye muri misiri hamwe n'igitero cyagizwe na el shabab muri somaliya mugume ku maradiyo yanyu
amakuru twabateguriye urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwiyamirije igitero cy'umugwi al-shabab cabaye cabaye ku munsi w'imana ku ihoteli ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho cahitanye abantu cumi na babiri canke barenga harimwo nyene iyo hoteli umusirikare mukuru n'abashingamateka babiri urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwahayagije inyishu y'igisirikare ca somaliya cishe abagize ico gitero bose abagize urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi barasubiye kwiyemeza ku vyerekeye ugushigikira leta ya somaliya mu mugambi wayo wo gushikira amahoro n'umutekano kurushiriza batangaje ko igitero co ku munsi w'imana canke ikindi gitero c'iterabwoba ico arico cose kitagabanya uko kwiyemeza kwabo abategetsi muri somaliya bavuga ko abagwanyi b'umugwi al-shabab bagize ico gitero baturikije bombe ku rwinjiriro rw'ihoteli sahafi hotel inyuma baca binjira muri iyo hoteli igenderwa n'abategetsi ba leta hamwe n'abagwizatunga umushikiranganji ajejwe umutekano muri somaliya abdirizak omar mohamed yabwiye ijwi rya amerika ko abagize ico gitero bari bambaye impuzu z'igisirikare cy'u burundi avuga ko bashobora kuba baronse mu gitero cihaye inkumbi umugwi al shabab wagize ku ikambi yarimwo inteko z'u burundi ahitwa lego mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka umuvugizi w'umugwi al shabab sheikh abdiaziz abu musub yari yitiriye igitero cyo ku munsi w'imana mu itangazo yashikirije
ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abaroberi bo muri sudani y'epfo barekuye abantu cumi na batatu bakorera iryo shyirahamwe nyuma y'aho bafatiwe imbohe mu ndwi iheze aho bari baherekeje ubwato bwari butwaye ibitoro bujabuka uruzi nila iryo tangazo ryashikirijwe n'ibiro bya onu muri sudani y'epfo ryavuze ko abo bakozi ba onu barekuwe ejo ku munsi wa mungu kandi ko n'ubwo bwato nabwo nyine bwarekuwe onu irasaba umugwi w'abaroberi ba spla utavuga rumwe na leta gusubiza buno nyine amaritiro y'ibitoro angana n'ibihumbi mirongo itanu na bitanu ibyuma byo guhanahana amakuru kumwe n'ibigwanisho byari kuri ubwo bwato igihe bwafatwa ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa cumi uwo munsi bongeye bafata abasirikare ba onu cumi n'umunani baje gucungira umutekano ariko baciye babarekura nyuma y'iminsi itatu radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru twabateguriye arabandanya umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika ashkar na mugenzi we w'igihugu cya koreya y'epfo han minku bagabishije koreya ya ruguru ko agasomborotso akariko kose kayo katazokwihanganirwa kare na han babonanye uno musi wa mbere ku mugwa mukuru wa koreya y'epfo seul mu nama yamiba uko umwaka utashe yo kwihweza ugukorera hamwe mu vya gisirikare kumaze hafi y'imyaka mirongo itanu mu itangazo bashikirije hamwe bamenyesheje ko bazokorera hamwe kugira berekane ukwiyemeza kwabo bongeye kandi barerekana impungenge zabo zikomeye ku biherutse gutangazwa n'abategetsi ba koreya ya ruguru ko bazogira irindi geragezwa rya misiri ishika kure cyane canke igeragezwa inshuro igira kane ry'ikigwanisho ruhonyanganda bitegekanijwe ko umushikiranganji rero kwivuna abansi wa amerika ashkar aja mu mpera z'uyu munsi wa mbere mu gihugu ca malaysia mu nama n'abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi bo mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa aziya
kuri uno munsi wa mbere perezida wa, te, wa turkiya recep tayyip erdogan asaba amakungu kubaha no kwemera intsinzi y'umugambwe wiwe wa- w'ubutungane n'iterambere mu matora y'inama nshingamateka aho avuga ko hari ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kugaruka mu kugarukana umutekano mu gihugu ivyo bikibonekeza ko yabivuze mu- mu gihe ibinyamakuru vyo mu burengero bw'isi bikunze kunegura imigambi ya leta yiwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abategetsi b'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu burusiya metrojet indege itwara abantu yayo airbus yagize isanganya mu gihugu cya misiri barakuramwo ibibazo vye- vy'ivyuma canke ikosa ry'abadereva kuba ari byo vyatumye isanganya ry'iyo ndege riba ahubwo bakavuga ko ko ari izindi mpamvu zatumye isanganya ry'iyo ndege riba ryahitanye abantu amajana abiri na mirongo ibiri na bane alexander smirnov icegera c'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu burusiya yavuze uno munsi ko ata bibazo vy'ivyuma bishobora kuba vyari gutuma iyo ndege icikamwo ibice iri mu kirere yatangaje ko uburyo bwonyene bwo gusigura impanuka y'indege itwara abantu y'uburusiya airbus ari uko yatewe n'izindi mpamvu zidafatiye ku bibazo vy'ivyuma canke amakosa y'abadereva abategetsi b'ibihugu vya misiri n'uburusiya batangaza ko atabimenyetso bafise ku bitangazwa n'umugwi islamic state ishami rikorera mu gihugu ca misiri ko yarashe iyo ndege itwara abantu y'uburusiya airbus yari ivuye ku mugwa- ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca sham el sheikh igana igisagara ca st petersburg iyi ni porogaramu radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter adresi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini i kigali mu rwanda hakoraniye inama y'ihuriro mpuzamakungu ry'igipolisi interpol yiga ku buryo igipolisi cogwanya ibyaha by'iterabwoba birenga imbibe hamwe n'ibindi vyaha iyi nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu eric bagira ubusa ku nshuro yayo ya mirongo inani na kane iyi nama rusange y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi interpol ibera i kigali irakiga ku byaha bikomeye by'iterabwoba ibikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ibindi abafashe ijambo bashima intera y'iterambere rishingiye ku miyoborere u rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe jenoside yakorewe abatutsi ibaye atangiza iyi nama umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko ubufatanye mu gucunga umutekano ari ngombwa avuga ko nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe u rwanda rwakoze ibishoboka mu kubaka inzego z'ubuyobozi bwibanda ku baturage rumwe muri zo akaba ari urw'igipolisi mu gushimangira ko umutekano ku isi ari ingenzi perezida kagame yahereye ku mateka asharira ya jenoside u rwanda rwanyuzemo muri mirongo cyenda na kane yashimiye interpol ku muhate yagize wo gukurikirana bamwe mu bakekwaho ibyaha bya jenoside bakagezwa imbere y'ubutabera ariko ntiyabura no kuvuga ko abatari bake bagikwirakwiye hirya no hino ku isi Security is the foundation of everything. When it breaks down, the costs.
umutekano niwo musingi wa buri kimwe iyo ubuze ingaruka ziba nyinshi gutakaza ubuzima gutakaza icyizere mu muryango no mu bigo bya leta n'ubukungu bukahangirikira twabaye mu bibi nk'ibyo mu gihugu cyacu aho abashinzwe umutekano muri icyo gihe babaye aba mbere mu guteza jenoside Forefront of the genocidal machinery. Allow me to express our sincere gratitude to Interpol for your munyemerere nshimire byimazeyo polisi mpuzamahanga ku ngufu zanyu mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside mu rwanda mugafasha gutanga ubutabera ku bayikorewe n'abayirokotse nubwo hakiri byinshi byo gukora abakekwaho ibyaha baracyari benshi turashaka uburyo twakomeza gukorana na polisi mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga tukemeza ko ubutabera bwatanzwe and the international community to ensure justice is done.
ingingo yo guta muri yombi abakekwaho ibyaha ndengakamere mu mpande zitandukanye z'isi ntiyakunze kuvugwaho rumwe hari abavuga ko rimwe na rimwe bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera abagombye kubahiriza inshingano zabo zo kubakurikirana icyakora abakuriye ihuriro mpuzamahanga rya polisi ku isi interpol bahakana ayo makuru bavuga ko nta cyabakoma mu nkokora ku muntu uwo ari we wese mu kumufata bamugeza imbere y'ubutabera bwana jagan stark umunyamabanga mukuru wa interpol guhanahana amakuru bizakomeza dukora uwo murimo kugira ngo twizere ko abakekwaho ibyaha batazagira amahoro ku isi inshingano za interpol mu bihugu binyamuryango ni ukuguma guhanahana amakuru tugakomeza kubikora nta kurambirwa tukizera ko nta mutekano abanyabyaha bakwiye ibyo ni byo mu by'ukuri bireba interpol ni uguhuza abapolisi b'ibihugu bagafasha kugaragaza aho abanyabyaha bari bakagera imbere y'ubutabera to help them locating criminals and to bring them to justice.
bimwe mu bibazo bisa n'ibihangayikishije abateraniye muri iyi nama y'iminsi ine birimo gushaka ingamba nshya zo guhangana n'uburyo bushya bwadutse ku bakora ibyaha ahanini bisunze ikoranabuhanga ihuriro mpuzamahanga rya polisi interpol ntirigaragaza umubare w'amafaranga rikeneye ngo ribashe gukora uko ribyifuza ariko riravuga ko rihura n'ibibazo by'igenamigambi kuri iyi nshuro iyi nama rusange ya interpol i kigali iteraniyemo abagera kuri magana arindwi baturuka mu bihugu ijana na mirongo cyenda na bibiri mu mpande z'isi zitandukanye u rwanda nk'umunyamuryango rumaze kohereza abapolisi cumi na batandatu muri interpol uyu ushobora kurubera umwanya mwiza wo kuba rwatanga icyifuzo cyo guta muri yombi bamwe mu bo rukekaho ibyaha ndengakamere kikumvikana vuba guhuriza igipolisi hamwe hagamijwe kuba mwinsi itekanye niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ya mirongo inani na kane y'iyi nama ya interpol mu rwanda nyuma yo gufungura iyi nama ingamba kungurana ibitekerezo n'ibindi bikomereje mu muhezo aha kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tuve mu rwanda tujye mu burundi nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza atangiye ikiringo cy'amezi abiri kugira abafite ibigwanisho batabifitiye uburenganzira babisubize yongeye gutanga ikindi kiringo cy'iminsi itanu umunsi ntarengwa ko ni kuri uyu wa gatandatu ibyo ni mu ijambo yashikirije mu kanya gato gaheze kuri uno munsi wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe anasaba abarundi kwitabira ibiganiro bizohuza bizohuza abarundi mu gihugu cyose
turasabye abarundi ngo bitegurire ibiganiro bibahuza bigiye kubera mu gihugu cyose baje inama n'ingingo maze amakungu asubire kudutangarira iragi twarazwe n'abasokuruza hamwe n'intwari nka ntari rugamba mwezi gisabo rwa gasore na ndadaye bikomeze kutubera akarorero n'umusurusuru wo gukomeza igihugu cyacu aribwo burundi bwacu imbere yo kurangiza twashaka gushimira wa mugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho ababifise batabifitiye uruhusha senape ku gikorwa gihimbaye bamaze kurangura nibakomere ku muheto leta irabashigikiye turashimiye kandi inama y'igihugu ijejwe umutekano ukuntu bamaze iminsi bari mu isekeza yo kwigisha abatowe bashasha hamwe n'abenegihugu inyigisho zo gukunda igihugu no gutsimbataza umutekano babicishije muri ya makomite y'umutekano arimwo bose ndetse n'inyigisho zo gukunda igihugu biragaragara ko umutekano w'igihugu wiyongereye kuko abashaka kuwuhungabanya badatera intambwe tubasabye kubandanya iryo sekeza bafatikanije n'abajejwe intwaro ubutungane n'abenegihugu mu kurangiza turateye akamu abarundi bene wacu ngo bakunde igihugu cyabibarutse bima amatwi basesa ngo yoze bategere ko ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro maze twese atanumwe avuyemwo twubake igihugu cyacu dutegure kazoza keza abana bacu abuzuku n'abuzukuruza bacu inganji twaronse tuyikesha abenegihugu ariko n'inshuti z'uburundi zarabigizemwo uruhara uwuzokwitambika imbere yayo azohura n'imana byongeye mu ruririmbo ruyahagiza igihugu cyacu cy'u Burundi twama turirimba ku munsi ku munsi handitse ngo imana yakuduhaye kudutungire dushize rero mu maboko y'imana abajeje umutekano abasirikare abajeje ugendereza abajeje intwaro abajeje ubutungane na za komite z'umutekano ziri kurimwo bose n'abarundi bose ngo ibarongore muri kino gikorwa tubahamagariye cyo gusozera kugarukana umutekano muri kuno kwezi kwa munyonyo imana ibarongore kandi ibashoboze maze abarundi tuze dusozere umwaka turi mu maru n'umutekano mu gihugu cyose na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura muri iki gihe turiko turasozera umwaka turateye akamo inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano ngo bame barikanuye bacungere imbibi z'igihugu bikomeye ntihagire abagerageza gushaka kudutobera nk'uko vyabaye mu mwaka uheze maze abenegihugu basozere umwaka mu mutekano no mu munezero ntangere atankomanzi
ijwi rya amerika i washington dc mu ntara ya kirundo mu burundi ishyirahamwe inisiyative changement burundi tugendera ubuntu rifasha abanyagihugu kuganira mu ntumbero yo kubonera inyishu ibibazo bifitanye bafitanye ribandanya guhuza imigwi inyuranye uyu munsi abariyoboye bari mu biganiro mu ntara ya kirundo inkuru ya jean bosco ndarurinzi ivyo biganiro vyatunganijwe n'ishyirahamwe inisiyative echangement burundi bifise intumbero yo gutsimbataza amahoro mu burundi co yiremeye saturine ni umwe mu bagize iryo shyirahamwe aratubwira ivyo bigisha tukabigisha yuko ukubana urondera amahoro ubana neza n'ababanyi ukabasonera mu mvugo ukavugisha imvugo iremesha ariko rero naho turi ngaha mu kirundo ntajya uvyitiranya n'ibyo biganiro leta ivuga bya biganiro vy'urya mugwi yashizeho canke ibiganiro ibi- ibi n'abandi bavuga ngo boganirira hanze canke sinzi boganira mu burundi si ivyo mugabo turashobora gufasha tukafasha abantu tukugurura imitima y'abantu mugabo ntitushobora ku kibazo c'inzego kenshi abafashe ijambo bagarutse ku biganiro hagati y'abarundi muri kino gihe harangwa indiyane umwe mu baserukiye umugambwe uri ku butegetsi ati ikibanza c'abashatse guhirika ubutegetsi ntikiboneka mu biganiro hagati y'abarundi mbega mu gihugu umuntu yaratowe agatorwa n'abenegihugu ti bakamugena ati twara iki gihugu hanyuma ataranaheza manda yiwe hagaca haboneka abantu bashaka kumukubita ku rudeta kugira bamusenyure bimaze kugaragara neza ubutungane bukerekana yuko aribo ba- babigize abo bantu boja muri negosiyasiyo canke boja muri dialogue boca baja mu biki uwaserukiye umugambwe mrc rurenza ngemero nawe ati bokwigira kuri kahise nyakwigendera gahuturemye yari umusirikare rero nabyo nyangoma yari umusirikare mugabo bamaze kugenda kumvo izi cyangwa ziriya uko byagenze mwarabibonye kandi uburongozi cyangwa abarongozi bavuga ati barya cyangwa turya ntacyo bamaze akankanzi cyangwa agasuzuma ngo banakane bake byagenze gute ubu hoho mukurikiranye murabona ibyabaye hajya abagenerali banononsoye n'abandi bagenzi babo bize uwo mwuga mbega mubona bizogenda gute muri kazoza bimenyimana nestor umuhanuzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari mu batanze inyigisho ati ni ngombwa umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi ukore umukuru w'igihugu ahari emwe ubwirizwa kumwubaha kuko umutware wanka kumu- kumwemera agitwara agatwara uragutwaye agato umutware ahari agashinga urwego nka rugi rujya rwego ruzokora kubera igihe sinda- sindigo ndababesha sendeyi ruzokora ruzogirisha ibiganiro mu gihugu no hanze umbaje ati mbega uburundi bukeneye negosiyasiyo canke bukeneye dialogue il faut se débarrasser de ces détails hein? kuko shetani ikizi ikavyikikamwo kuko ngo reka tugwanire kuri negosiyasiyo ngo tugwanire kuri dialogue mugabo rero ziri tugasanga ni zimwe umusitaneri wa komine vumbi ati nta kuboko kw'amakungu kuba kuri inyuma y'indyane ziri mu burundi n'imibano y'ibihugu rutura kuko naho bavuga ko akiciro uko karuva imbere mugabo igihe gateranya cyane kuri politike international iri prevo ku isi muri periode done baba bifuza gushika kuri ibi baciye kuri ibi murakoze inyishu ni y'umuhanuzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibibazo byaba bito bito cyangwa binini turimo uyu munsi nta gihugu na kimwe kiridekarara ko kiri inyuma yabyo hashobora kuba ibyo abantu bibaza birashoboka abantu bakibaza ibi na biriya uyu munsi nta ngorane y'ibihugu dufise ntayo turagira niyaboneka tuzoyije nta ngorane dufitaniye n'ikindi gihugu la diplomasi imeze neza cyane ati mbega nta bihugu rutura byo birondera inyungu biciye ku burundi le confident existe mugabo kugeza iyi saha nta bihugu nta bihugu rutura birondera inyungu zici- biciye ku burundi uwaserukiye urunani amizero y'abarundi yasabye ko amategeko yohindurwa bakemererwa kubandanya bakora n'ubu inyuma y'amatora kenshi na kenshi tube turi mu ba indepanda turananizwa n'abajejwe intwaro iyo tugiye gusaba impusha rimwe na rimwe twitwa ba indepanda baca tubwira- baca batwereka ingingo ahubwo zitwereka ko twe dukora turekure gukora muri periode electorale ariko tukaba tuzi ko haba hariyo abantu baba baratowe bitirirwa eh, iyo coalition ni igiki muriko murategura kugira ngo amategeko ahinduke ajane n'ibwirizwa shingiro rikurira umurundi wese amarikurira gukina politike ahantu ari- ari hose mu gihe akwije ibisabwa n'amategeko Nestori Bimenyimana ati gushika ubikizwi nuko ibikorwa vy'inani vyajanye n'igihe c'amatora izi nani zose nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga byaheranye n'amatora abajejwe intwara mu vyumve ejo kopa ntizoze kubasaba inama ngo tuje kugira inama- inama ya nka kopa ntivyemewe n'amategeko ranake memeshozi amizero y'abarundi ntibazoyirenge ngo baje kubasaba inama kirazira n'ubu rero ibiganiro biriko biraba kugira uko akora politike yiwe bibe determine mugo anatanda ko cette position soit déterminée y'ukuntu azokora nta nama y'amizero y'abarundi kwera izemererwa kandi nta bintu bazoba barenza amategeko kabisa inama nk'iyo ikazobandaniriza mu ntara ya Muyinga muri iyi ndwi nyene mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze ngaho mu kirundo tuve mu burundi dusubire mu rwanda gato ku ngorane zijyanye n'ingurane z'abagurisha ibintu mu mahanga leta y'u rwanda yashyizeho ikigega kizofasha abacuruzi barungika ibintu mu mahanga iyi nkuru twateguriwe na asumta kaboyi
mu ntangiriro leta y'u rwanda yashyize mu kigega miliyari y'amafaranga y'u rwanda aya mafaranga akazafasha abohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga aya mafaranga azacungwa na banki y'igihugu itsura amajyambere abacuruzi bohereza ibintu mu mahanga bahuraga n'ikibazo gikomeye cyo kubura inguzanyo mu gihe bashaka kohereza ibicuruzwa byinshi mu mahanga uyu ni bwana fura pasikari wohereza urusenda mu mahanga niba ufite umukiriya ushaka iby'umwoherereza yakoherereje impapuro izo mpapuro zaba ingwate nawe rero banki za hano ingwate eh, mpaka ba- ubaha inzu baguha amafaranga adahagije Eh, niba ushaka kohereza ibintu bya miliyoni ijana kugira ngo uzabone umuntu ugutera inkunga muri iyo porogaramu hano mu rwanda biragoye niba waka inguzanyo ya miliyoni ijana ugomba kubereka ingwate ya ya miliyoni nk'ijana na mirongo ni ukuvuga ngo byari bigoye Biba byari bigoye Kubera iki?
byagoranaga cyane Eh.
cyane ariko biriya rero biragiye kuba igisubizo gituma ariya mabanki nayo yo hanze aza aka- akinjira muri bizinesi zacu mu kohereza ibintu hanze ikigega leta y'u rwanda yashyizeho kizaterwa inkunga na banki yo mu buhindi ibi bikazafasha abacuruzi bohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga kubona inguzanyo ku nyungu ziciriritse mu gihe inyungu bakwaga n'amabanki yo mu rwanda yabazitiraga gukora ubu bucuruzi usibye inguzanyo iki kigango kizafasha n'abacuruzi kubona ingwate yabafasha mu gihe bahuye n'igihombo ndetse kikazafasha abacuruzi bagitangira kumenyera amasoko yo mu bindi bihugu bwana emmanuel hategeka umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi yavuze ko leta ishaka kwita by'umwihariko ku bacuruzi bagemura ibicuruzwa byabo mu mahanga inyungu yasabaga ku ku nguzanyo zi- zijya muri export ni inyungu isanzwe nk'izindi nguzanyo zose icyo tuvuga hano ni uko eh, turashaka guha umwihariko inguzanyo zihabwa abantu bashora imari mu bicuruzwa bijya mu mahanga ariko cyane cyane tukibanda kuri ba bantu ba- bakiri bato bohereza ba- badafite ubundi buryo badafite ubundi bushobozi bwo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye gushyiraho ikigega cyihariye gishinzwe gufasha abohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga leta y'u rwanda ivuga ko bizagabanya ikinyuranyo kinini kijya kigaragara hagati y'ibicuruzwa biva mu mahanga n'ibyoherezwayo leta itanga amadovize atanu itumiza ibintu mu mahanga mu gihe ibyoherezwa mu mahanga byinjiza idovize rimwe gusa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza bimwe mu byo abanywanyi bacu bariko baratwandikira ku rubuga rwa facebook tugiye kubisomerwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi abanywanyi b'ijwi ry'amerika bagarutse ku biganiro bihuza abarundi bavuga no ku nama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi interpol irimo kubera i kigali mu rwanda amahanga hakomeje guhamagarira leta y'u burundi gukoresha ibiganiro bihuza impande zose rukundo fisto ati amahanga yo ijwi ryayo ntaryo tukibona ati niba rinumvikana ariko nta musaruro ritanga nkunzimana odasi ati mbega buriya iyo amahanga avuze ntihagire igikorwa nayo yoca akora iki ati ingingo yo guhagarika imfashanyo ntikwiye kandi ntibereye ku burundi agahugu gakennye ati mbe ko umenga leta yo ntacyo biyibwiye ubwo izitegura kubivamo ite muganga shenzungo abakar ati ku bwanjye ivyo biganiro bobigira vuba ku barundi bose n'imirwi yose batibagiwe gushiramo imisore yo mu migambwe elize irakoze ati ibiganiro nivyo bizatuma igihugu cyacu kironka amahoro umwana wa yesu ati urumva mu burundi hari ingorane y'ukudahanurwa kw'abatware bagomba kuguma ku butegetsi ati icyo mbona ni uko ibiganiro ari byo nzira imwe yo kuronka amahoro tarisisi sise ndiho ku bwayo ati mwebwe ntimubona canke murabibona mukavyirengagiza ati iyi leta itavugwaho rumwe nta biganiro ikeneye kuva aho yahanuriwe ariyumva iba yarumvise ati none yoba ishimishwa no kubona inzirakarengane batorwa ibiziga renova geometre ati ibiganiro ntivyari bikwiye kubera hanze ati iyo ni ya ntumbero yo kudindiza umugambi w'amahoro twari tugezeho tunyaruke noneho mu rwanda habera inama ya mirongo inani na kane y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi interpol yiga ku buryo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba ibyambukiranya imipaka n'ibindi muri iyo nama u rwanda rwashimiye interpol ku ngufu yagaragaje mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha bya jenoside ariko rukomeza rugaragaza ko hakiri byinshi byo gukora kuri iki kibazo iyi ngingo rero yo kudata muri yombi abakekwaho ibyaha by'indengakamere mu mpande zose z'isi zitandukanye ntiyakunze kuvugwaho rumwe hari abakeka ko bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera abagomba kubahiriza inshingano zo kubakurikirana cyakora abakuriye interpol bo bahakana ayo makuru bakavuga ko nta cyabakoma mu nkokora ku muntu uwo ari we wese mu kumufata bamugeza imbere y'ubutabera eric edmicom nduwimana ati interpol niyibereho mugabo ikore idahengamye kuko tuyizeye ko byinshi byiza kibasumba burezi ati ikibazo gihari ni uko iyo interpol hari abanyabubasha idashobora gufata cyangwa abatunzi bakomeye ati gusa ifata rubanda rugufi ati uburenganzira bwubahirizwe kuri bose
imbere yo gusozera ibiganiro twateguriye kuri iyi saha tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye twabwiye ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwiyamirije igitero cy'umugwi ashabab cyabaye ku munsi w'imana kuri hoteli ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho cyahitanye abantu cumi na babiri cyangwa barenga harimo nyene iyo hoteli n'umusirikare mukuru hamwe n'abashingamateka babiri urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwarahagije inyishu y'igisirikare cya somaliya cishe abagize icyo gitero bose ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abaroberewe muri sudani y'epfo barekuye abantu cumi na batatu bakorera ibiraka iryo shyirahamwe nyuma y'aho bafatiwe imbohe mu ndwi iheze aho bari bareherekeje ubwato bwari butwaye ibitoro bajabuka uruzi nil iryo tangazo ryashikirijwe n'ibiro bya onu muri sudani y'epfo rivuga ko abo baroberi ba onu barekuwe ejo abo bakozi ba oni barekuwe ejo ku munsi wa mungu ariko bagasaba yuko abo baroberi babafashe bosubiza ibitoro bingana n'amaritiro ibihumbi mirongo itanu na bitanu bafashe umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika ash carter na mugenzi we w'igihugu cya korea y'epfo han minko bagabishije korea ya ruguru ko agasomborotso kaya kariko kose katazokwihanganirwa carter na han babonanye uno munsi ku wa mbere ku mugwa mukuru wa korea y'epfo seul mu nama y'amibuka umwaka utashe yo kwihweza ugukorera hamwe mu bya gisirikare kumaze hafi y'imyaka mirongo itanu hagati y'ibyo bihugu bibiri kuri uno munsi wa mbere perezida wa turkiya recep tayyip erdogan asaba aba abamakungu kubaha no kwemera insinzi y'umugambwe wiwe w'ubutungane n'iterambere mu matora y'inama nshingamateka aho avuga ko ari ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kugarura umutekano muri icyo gihugu inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe n'anje videni ngabo na oriyani itanga ishaka turabashimiye ko namwaduteze amatwi kuri uno mugoroba mwakoze mugire umugoroba mwiza naho ubutaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.